iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umufasha wahoze ayobora uburundi cyprien ntaryamira waguye mu ndege hanyuriwe i kigali mu kwezi kwa kane mirongo icyenda na kane aravuga ko nta ndishyi z'akababaro yigeze abona amwavoka aratuma duhenda kuva mirongo icyenda na kane y'uko asiranse y'igenda yigeze itangwa ko u rwanda rwasigaye inyuguti madame silivana mpabwa nayo umutambukanyi wa perezida cyprien ntaryamira perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko abona amahanga ntacyo yigiye kuri jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu rwanda mu myaka mirongo itatu ishize
turabona amakosa menshi akorwa hirya no hino dufite amakimbirane tugatakaza abantu benshi
perezida paul kagame mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu intumwa z'ibihugu byo ku isi zikomeje kugera i kigali mu rwanda mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi umuhango uzaba kuri iki cyumweru perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko abona amahanga ntacyo yigiye kuri jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu rwanda mu myaka mirongo itatu ishize yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru mu kiganiro yakuze ari kumwe na mugenzi we wa ceke petro pavel
before and after We have turabona amakosa menshi akorwa hirya no hino dufite amakimbirane tugatakaza abantu benshi bikazana gusenyuka kw'ibikorwa by'ubucuruzi ikirenzeho abantu bakahatakariza ubuzima iyaba isomo ryarizwe hari ibyo ureba ukavuga uti ariko ibi byakabaye byaririnzwe cyangwa byagakwiye kuba byarahagaritswe bigitangira iyo haba hari ubushake bwo kureba ibintu ukareba umuzi w'ibibazo ubundi ukabikemura ibi nibyo nabonye muri iyi myaka mirongo itatu ishize ugendeye ku byatubayeho natanga ingero nyinshi ariko ibyo navuze bisobanuye byinshi
perezida paul kagame yakiriye kandi muri village urugwiro minisitiri w'intebe wa ethiopia abiy ahmed uri mu ruzinduko rw'akazi mu rwanda aho yitabiriye ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu kuri uno wa gatandatu niho uburundi bwibuka ku nshuro ya mirongo itatu wahoze ayoboye uburundi perezida cyprien ntaryamira yaguye mu ndege yarasiwe i kigali mu rwanda ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine inkuru irambuye desire hatungimana mu kiganiro cyaremeshejwe n'uwahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabanje gucira ku mayange abacitabiriye ubuzima bw'umuhisi ntaryamira bari basangiye urugamba rwa politiki mu mugambwe sawa Nyafrodebu yamenyesheje ko yarangwa n'urukundo aho yaba ari hose akifuza ko haba disipline mu gihugu uwahoze arongoye Burundi kuva ntaryamira yitavye Imana gushika mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu yamenyesheje ko mu Burundi iryo ragi rya ntaryamira haba amategetsi kuva hejuru gushika hasi ataryo bubahiriza oya disipline mu Burundi ntiraza disipline mu kubaha no mu kubahiriza itunga ry'igihugu muri kino gihugu abantu ntibubahe itunga ry'igihugu muri kino gihugu abantu barasesagura ibyo tudafise muri kino gihugu abantu barasahura ibyo tudafise aho rero harakenewe disipurine ikomeye ya disipurine ivuga mbere ku gatiba ka muntu amenya ati iby'igihugu ni ukubisonera iby'igihugu ni itunga rya bose icyo kiganiro cyitabiriwe na silvana mpabwa nayo umupfakazi asigwana ntaryamira umupfasoni yamenyesheje ko kugeza ubu ukuri ku mpanuka yahitanye umutambukanyi wiwe kutaramenyekana kuri b'ibihugu bose uko bagiye barakurikirana baranteza imiteka baranyakira umuhisi inkuru nziza niwe nabonye ubwa nyuma kuri icyo kibazo niwe yambwiye ati tugerageze twandikire nasunzini hama tubasaba icyobo nkagira ntibyakunze mugabo ntibyabaye n'ubu rero nzobandanya nsaba nzobandanya dusaba turabe ko ari twashoboka naho azohera imyaka mirongo itanu mirongo itandatu ukuri kuzotinda tujya habona mu gihe hari abibaza nimba umuryango wa perezida ntajyamira wararonse indishyi y'akababaro inyuma y'urwo rupfu silvana mpabwa nayo yamenyesheje ko atari wigeze babona ariko ko basahuwe n'umushingwamanza yababuranira amavoka aratuma duhenda kuva mirongo icyenda na kane y'uko asiranse y'igenda yigeze itangwa ko u rwanda rwasigaye ruyinyubuza duca turafata umugambi tubwo nyine turajya kubaza mu rwanda muri sonarwo bacatubwira bati ngizi impapuro zose zerekana ngene mu bavoka wanyu metre luc de temerman yaronse izo indemnisation za famiye zitandatu abapilote batatu bo mu bufaransa imiryango itatu y'abarundi umubirigi yari muri barobe yaratwibye amenya hanyuma atarihungira arava muri barobe akagenda kwibera ngaha muri kongo niwe yicariye urongoye umugambwe sawanya frodebu uno munsi patrick nkuru nziza yasabye ashimitse leta y'u burundi gukurikirana uwo yambuye uwo muryango na ryari hazwi tuje kumva ko uwanyuruje amahera y'imiryango ishika itandatu ari mu gihugu ca kongo turaryohewe cyane rero ko ubu igihugu c'u burundi ca kongo baracuditse ngira ngo bizonyaruka rwose kugira ngo uwo musuma afatwe ayihe iby'abandi urongoye umugambwe w'abadasigana iprona olivier nkuru nziza wari uhanganye na frodebu muri politiki y'u Burundi amenyesha ko uburundi bwabuze umugabo yari afise imigambi irashe yo guteza imbere igihugu duhereye kuri rwagasore tukagenda kuri ngendandumwe turabona merikiyori ndadaye turabona yuko uburundi bwahombye abantu iyo baronka akanya ko gukora igihugu cy'uburundi ntikiba kimeze uku abarundi barabuze imboneza nicyo gituma ubona igihugu rero kenshi cyahushaguritse n'iterambere rikabura icyo twifuza ni uko urwaruka rw'ubu bafatira ko kugira ngo bamenye yuko uguharanira inyungu z'igihugu atari uguharanira ibyo gutunga n'ingoga ariko ari uguharanira guteza imbere igihugu kuri ibyo byose byagiye birasabwa leta y'u Burundi muri icyo kiganiro twagerageje guhamagara umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima kugira atange umuco ariko ntiyatwitaba perezida ntajyamira yimitswe itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane yasubiriye sivi kinigi yari uyifata kibanza inyuma y'urupfu rwa merikiro ndadaye ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu inyuma y'amezi abiri gusa ari ku butegetsi ntajyamira yaguye mu ndege yarasiwe i kanombe mu gisagara ca kigali mu gihugu c'u rwanda ku itariki zitandatu ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane yitaba imana ari kumwe n'uwatwara u rwanda icyo gihe juvenal habyarimana bari bavanye mu nama yarusha mu gihugu cya tanzania muri iyo ndege kandi haguyemwo abashikiranganji babiri b'u burundi siriake simbizi na bernard ciza imyaka mirongo itatu iranumanya uyu munsi desire atungimana kigali ijwi rya amerika imiryango y'abanyarwanda bari mu ndege yarimo perezida juvenal habyarimana na mugenzi we cyprien ntaryamira w'u burundi yakoze umuhango wo kwibuka ababo bayiguyemo mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya gatandatu mirongo icyenda n'ine abagize imiryango ya perezida habyarimana general nsabimana colonel sagatwa juvenal renzaho dr hakingeneye na majoro bagaragaza bahuriye mu gitambo cya misa cyaturiwe muri katedrali ya kukulberg buruseli mu birigi bifuje ko amahoro n'ubwizige bibabera impamba y'ubuzima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezwaho na eugene mukankushi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa ibijyanye n'umugenzo mubi wo kugorora amabere impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu muri nigeria zahagurukiye kurandura umugenzi wo kugorora amabere no gukorera ubuvugizi ababikorerwa byongeye leta zunze ubumwe za amerika yatagiye ubukangurambaga mpuzamahanga bwo kurwanya sida mu rubyiruko buzatwara miliyoni nyinshi z'amadolari izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndewujeniya mukankusi ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima wigeze wumva ibyitwa kugorora amabere niba igisubizo ari woya nturi wenyine ikibazo kitakunze guhabwa uburemere bukwiye kugorora amabere bikubiyemo kuringaniza cyangwa se gukanda amabere y'umukobwa w'umwangavu arimo kumera hifashishijwe ibikoresho bishyushye nk'amabuye ashyushye cyangwa se imyuko uyu mugenzo bakunze no kwita kuringaniza amabere ni umugenzo ushingiye ku mico ya kera ukorwa n'abagize umuryango bagamije gutinza igaragara ry'ibimenyetso by'ubwangavu ku bana b'abakobwa mu rwego rwo kubarinda ababararikira ngo babasambanye abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko kugorora amabere ari bumwe mu buryo bw'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa kubera ko bishobora guteza uburibwe bukabije iyangirika ry'ibice bimwe byo ku mubiri uburwayi ndetse n'ihungabana mu mitekerereze uyu mugenzo wiganje cyane mu bice bya afurika aho abagore bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana inani bagizweho ingaruka no kukugorora amabere barimo abo mu bihugu bya kameruni na nigeria nk'uko bitangazwa na oni inkuru irambuye Precious William yari afite imyaka cumi gusa ubwo yakorerwaga umugenzo bita kugorora amabere mu kugira impungenge ko azakurura abagabo nyina umubyara yatsindagizaga ikintu gishyushye ku mabere ye ngo biyabuze gukura
birababaza cyane akimara kurangiza numvaga umubiri wanje ushuhiranye ubu william arasaba ko uyu mugenzo ubabaza wahagarara victoria williams wakorewe kugorora amabere avuga ko yicuza kuba yaranyujije umukobwa we ububabare nk'ubwo
I think I didn't, do, I didn't do anything to them. But all I am doing is that I used to draw them close to me, make them my friends. Anything they have, anything is bothering them, they will tell me.
mu gihe bigoye kumenya umubare w'abagore bagirwaho ingaruka n'uyu mugenzo muri nigeria abagera kuri miliyoni eshatu na magana inani ku mugabane wa afurika bagerwaho n'uku kugorora amabere nk'uko bitangazwa na africa health organization umuryango mpuzamahanga wita ku buzima
tekereza kuba umuntu acanira ibuye ryashyushye akaritirema ku gice cy'umubiri wawe ngo ni uko adashaka ko cya gice gikura nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugena ikigero cy'imikurire y'umubiri w'undi muntu nigeria ishyira uyu mugenzi wo kugorora amabere ku rutonde rw'ibyaha nk'uko bimeze mu migenzo yo gukata ibice by'imyanya ndangagitsina y'umugore no gushyingira abana b'abakobwa ku gahato itegeko ry'iki gihugu ryo mu wa bibiri na cumi na gatanu ribuza ihohoterwa rikorerwa abantu rihanisha abahamwe no gukora imigenzo gakondo yangiza igihano kitarenze imyaka ine y'igifungo cyangwa se ihazabu igera ku madolari magana atanu mirongo itanu n'icyenda y'amerika icyakora ngo n'ubwo aya mategeko ahari kugeza ubu nta mubare uzwi muri nigeria w'ababa barahaniwe gukora iyo migenzo justice dakulu umutegetsi mu gace ka cikoyi avuga ko abaturage bo muri ako gace biyemeje gukorana na guverinoma mu guhagarika kugorora amabere
mu bice bimwe nka hano abantu baracyakora uwo mugenzo abo dufatanya kuyobora ni abantu bumvira guverinoma barimo gukora uko bashoboye ngo barebe ko byahagarara uyu mugenzi ushobora kwangiza ibice by'umubiri ariko unatera ihungabana mu zindi ngaruka mbi zawo harimo ubusembwa kuba umubiri watinda gukora amashereka ndetse no kuhandurira indwara impirimbanyi z'uburenganzira nka ugebo ndetse n'abakorewe uyu mugenzo nka williams bavuga ko gushyiraho amategeko ahana bidahagije kandi barimo kugerageza gukora ubukangurambaga mu baturage aho kugorora amabere bigikorwa ubu bukangurambaga bwabo buranyuzwa mu bitangazamakuru ari nako bakangurira abategetsi babo bo mu nzego z'ibanze kwamagana uyu mugenzo mubi ubabaza
twabajije abantu icyo batekereza ku mugenzo wo kugorora amabere n'icyakorwa ngo uyu mugenzo ucike ibi ni bimwe mu bisubizo by'abatuye muri kameruni
reka tuvuge kuri uyu mugenzo mu karere muri bimwe mu bice bya cameroon njyewe ntabwo mbyemera kubera ko bigira ingaruka nyinshi ku bana b'abakobwa kandi byanatera indwara nyinshi nka kanseri y'ibere ndetse bikaba byanagorana kubona amashereka
sinibwira ko ari umugenzo mwiza kuko imana mu kurema umuntu yagiye igena ibintu byose uko bizajya biba bigendanye n'igihe iyo umuntu avutse hari igihe runaka kigera akagira ibiba ku mubiri we nta mpamvu yo kuyasubizayo kubera ko igihe runaka amabere azakura
kugorora amabere si byiza na busa cyane ku bana b'abakobwa uko mbibona uyu mugenzi ugomba kurandurwa kubera ko umubyeyi abyara umwana we akamubona akura kuzana amabere ni igihe cy'ubwangavu kiba kigeze ni ikimenyetso ko umwana wawe yakuze atakiri mutoya
ku bwanjye uyu mugenzi uteje akaga cyane ku mwana w'umukobwa kandi uteza ingaruka nyinshi nka kanseri y'ibere kandi ushobora no kubuza umubyeyi konsa mu gihe yabyaye
ntekereza ko iki kintu twamaze kugikemura kubera ko si byo na busa ugomba kureka umubiri w'umwana w'umukobwa ugakora nk'ibisanzwe
kugira ngo uyu mugenzo uhagarare twakwigisha ababyeyi tukabereka ingaruka zibirimo ku mwana w'umukobwa tugashakisha abo bose babikora bagafatwa Il faut juste sensibiliser les parents parce que les parents aussi ont été éduqués de la sorte. Donc il faut juste dukwiye kwigisha ababyeyi kubera ko biterwa n'uko nabo ariko bakuze dukwiye kubasobanurira ingaruka zabyo uyu munsi turavuga uburwayi bwa kanseri bwaterwa n'uriya mugenzo rero tugomba rwose kwigisha abaturage bakabimenya
dr yunusi habibu yunusi ni umuganga utanga ubuvuzi bwo kubaga ku bitaro bikuru bya mayiduguri ho muri leta ya borno muri nigeria aratuganiriza ku bibi byo kugorora amabere n'icyakorwa mu kurengera abagirwaho ingaruka n'uyu mugenzo
mu by'ukuri ibere nk'uko tubizi ni imwe mu mvubura zigize umubiri ubusanzwe ukunze kuyasangana abagore bari mu myaka y'uburumbuke kugira ngo abafashe konsa cyangwa se n'ibindi ariko hari imwe mu migenzo gakondo mibi hirya no hino ku isi cyane cyane mu bihugu bya afurika aho usanga ibere baritsindagira cyangwa bakaritsikamira bagamije ko ritagaragara cyangwa se bagamije gutinza imikurire yaryo rero tugendeye ku gisobanuro ni uburyo bwo gutsindagira ibere ry'umukobwa ugeze mu bwangavu bigakorwa hifashishijwe ibintu byashyuhijwe cyangwa se ibintu bikomeye ngo hagabanywe imikurire y'ibere kugira ngo rizimire uko ryakabaye ubusanzwe ni abagore cyangwa ababyeyi ba nyirakuru b'abana bakora bene ibyo bakabikorera ku bangavu ni bimwe mu byitirirwa kuzamura icyizere ku mwana w'umwangavu bigatuma akorerwa ibintu nk'ibyo akenshi usanga icyizere bifitiye ari gikeya basa nk'abahawe akato muri sosiyete imyumvire yo guhezwa ndavuga guhabwa akato burundu muri sosiyete muri nigeria naho birahari tubisanga kandi mu bihugu nka togo kenya cote d'ivoire no muri cameroon muri rusange dufite hagati ya makumyabiri na mirongo itanu ku ijana by'abagore bakorerwaho uyu mugenzo wo kugorora amabere igihe bari mu bwangavu nyuma y'igihe kirekire bamwe mu baganga bavuga ko bishobora gutera ukwirema k'utunyangingo twa kanseri rero hari ingorane nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi mu gihe uwo mugenzo wakozwe izo ngorane tuzibona mu buryo bubiri ari bwo iz'ako kanya ndetse n'iz'igihe kirekire mu gihe biteye uburwayi ukuribwa ni ikimenyetso rusange mu buvuzi ubwo bubabare hari ubwo buba burenze urugero tukagerageza kubugabanya dutera ikinya ndetse tugatanga imiti ya antibiyotike igabanya ububabare hari n'aho bisaba kandi ko dushaka ubufasha mu by'imitekerereze mu gihe abakoreweho uyu mugenzo basabiwe ubujyanama mu by'imitekerereze ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima ntaho tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi guma ku ijwi ry'amerika ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo vewa akadomo komu
mu masegonda make iraba ari saa kumi n'ebyiri n'iminota makumyabiri tugeze ku kiganiro kombo tagisi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
taxi kombo taxi nziza mu karere kokamoka karibu eh mama wamanura karauli kugira ngo ubone akayaga keza musigademo kifo kimutuve wano eh, asigayemo umwanya umwe asigayemo umwanya umwe karibu karibu kuri kombo taxi iyi modoka iramba ku mupaka look at this ndaba nono musore ni iki gisekeje muri ibyo mvuze aha ugwe musajja ewo toyi nayo ndabirwamu muri miruwari ndebamo hari ikibazo se mfite mu maso ku byo kwirebamo cyakora ndemo mutwe wawe ntabwo wakora abanyamumuro mwaragowe ariko nakundi ni inzara nibyo bintu kwakundi muberewe nabi va wano va wano ugende ngende kubera iki abanyamumuro shasinze muri abanebwe ntabwo mukuwashaka gukora urumva ibyanyu byose ni ugusabiriza ni ugusabiriza vano genda toka ahubwo reka nkubaze kugenda nangahe gugwe no kugenda mugwo wina gusasura umutwaro gumu ugomba kwishyura ibihumbi icumi kubera ko uvuyemo hano binsaba kugenda kuyogesha hariya ku kinamba mwaramutse madamu mwaramutse neza ubwa mbere ugiye muri kombo taxi namagendera muri kombo taxi kubera ikumbanije gujya ntugire ikibazo ariko nyine ndashaka kwimenyera gusa amakuru ubundi mugendera angahe twese turi haba ibihumbi bine bine gusa bakagutwara neza n'imizigo yawe yose basha ni ukuri nta yandi turenza ko nta yandi vrema ntayo
ngomba rwose bintunguye pe ariko ariko wakisaza nawe ngubu cyari hano vuva hano va hano ujya wa muhungu we nta soni irambwe n'umutambagari mama amvire kuri taxi sagara sana kudama yegera abakiriya bandi abo tibalina sente tibalina sente basohora kusasura tukombo taxi abanyamumuro niko bamera n'amafaranga bafite genda genda kure agenda uvire hano mvire kutari taxi mana yanjye ashobora kuba ari umukene ndabyumva mugabo yaje gufata taxi kandi aje umutekano ntangere mama ni wowe nyine nyine hano utazi abanyamumuro hano mu karere uyu aba basajya tebalina sente bajya hano kusabiriza basabiriza busabiriza umusore ngewe nsabiriza abanyamumuro bajya wano mupaka kusabiriza busabiriza tebalina sente owulira nsobola kubatwala mu takisi yange abanyamumuro ntabwo ntabwo bashyira muri takisi yange ngo bagende ahubwo byabana bizokase okukigirira mada byihore nta kibazo ibyo nashaka kumenya byose ndabimenye ubu nibwo mbonye igihamya yuko ibyo bavuga kuri kampani yanjye itwara abagenzi kwari ibyo koko ngonguki ngonguki wowe ufite kampani ya transport abanyamumuro murabeshya noneho urimo kurota uhagaze hano muri paka
rindira gato rindira gato yeee ego ni wowe patro wa kombo taxi uretse ko ndako ndiyumvira ahantu ndakunze wanjye yeee bosi wanjye oya madamu mva mubwire abantu bakomeje kugenda babivuga ko mu bakozi nkoresha muri no kompanyi yanjye bafite imyitwarire mibi none nanjye ubu nibwo byiboneye n'ibintu ntajyaga nemera ahubwo igihombo najyaga agira nkayoberwa ahantu gituruka naho ni ibingibi birirwamo njyewe urabona njyewe ndi umushoferi mushya muri buranshi ya kombo tagisi wambabarire basi wambabarire iyo myitwarire yawe kugenda uvangura abantu baziza aho bakomoka icyo nicyo giye gutuma ubura akazi kawe guhera aka kanya umushingano ni ukuri ndagukuriye inkofero kora ukoza akantu kumutse urabona uku kuntu waje ukamwifatira neza utarinze no gukurikiza ibyo ibyo bakubwira gusa ukabyibonera mana yanjye ibi bintu bigifise akamaro kuko urabona ibi bintu bimaze iminsi bya politiki bikwiragizwa ahantu hose n'umunyagihugu asanzwe arabigenderamo atazi n'icyo azira si ibyo se bamuhoreye iyo akomoka nibyo bitumye kombo tagisi itakiri kampani itwara abagenzi muri aka karere ifite agaciro igihombo maze kugera kubera mbega bose bose basumbabarire nibo nibo ba mbere nkatangiye kana kazi nibo ndi mushasha bose basumbabarire akazi ndagakeneye mbere umva musore ibyo wagombaga kuba waribitekereje mbere mpereza ko nta cyane ngaho bose madamu hariya igihe ngomba kugeza
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
n'abibabwiraga mu ngingo nkuru abakuru b'ibihugu bakomeje kugera i kigali mu rwanda baje umuhango wo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi kuri uyu wa gatanu mu murwa mukuru habereye inama mpuzamahanga yibanze ku mateka y'u rwanda muri iyi myaka mirongo itatu ishize kigali asumutakaboyi iyi nama yahurije hamwe abagera kuri magana atatu biganjemo abanyamakuru abanyamategeko abahanga mu mateka n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo mu rwanda no mu mahanga baganiriye ku bunararibonye bwabo uruhare mu kubaka u rwanda rwa nyuma ya jenoside no kumvikanisha ijwi ry'abanyarwanda ku isi yose minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu dr bizimana jean damascene watangije iyi nama yagaragaje ko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yagize ubukana kubera umuco wo kudahana wimakajwe n'ubutegetsi bwariho muri repubulika ya mbere n'iya kabiri minisitiri bizimana yavuze ko amahanga menshi yatereranye abanyarwanda ariko harimo abanyamahanga bakoze uko bashoboye ngo jenoside ikumirwe ariko ijwi ryabo ntiryumvikane hari icyo yasabye abaje mu nama
ibi biganiro ntibitubera umwanya wo gushishoza uwo gusesengura neza amateka tukayakuramo amasomo kugira ngo twibutse isi ko intero ya ntibizongera ukundi itarubahirizwa ibiteganywa mu masezerano mpuzamahanga yo kurwanya jenoside ntibirimo gushyirwa mu ngiro ngo harokorwe ubuzima bw'abantu bwugarijwe na jenoside hafi y'imipaka y'u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abicanyi bo mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane n'abo binjiza mu mitwe yabo bacumbikiwe kandi bashyigikiwe na leta ya kongo kandi bakomeje ibyaha byabo nimuzamure ijwi ryanyu nta kwibuka kwa nyako kwaba kurimo mu gihe ibyaha byamennye amaraso bigikomeje na nyuma y'imyaka mirongo itatu minisitiri bizimana yavuze ko kuva u rwanda rwabona ubwigenge rutari rwarigeze rugira itegeko rihana jenoside hakaba ari nayo mpamvu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu hashyizweho itegeko rihana jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu uwahoze ayobora inkiko gacaca mu rwanda madamu kantaganzwa domitire yavuze ko nubwo izi nkiko mu gihe zamaze kingana n'imyaka icumi zakoze akazi kenshi ariko kari kuzakorwa mu myaka ijana iyo abakoze jenoside baburanishwa n'inkiko zisanzwe yavuze ko zimwe mu mbogamizi bahuye nazo bagitangira harimo kuba baragiye basimbuza abanyangamugayo ibihumbi mirongo ine na bitandatu umunyangamugayo ibihumbi ijana na mirongo itandatu bari batangiranye kuko bamwe muri bo bakekwagaho ibyaha bya jenoside ikindi yasobanuye cyabagoye ni ingengabitekerezo ya jenoside yari igihari ku rwego rukomeye aho abantu bamwe bajyaga gutera ubwoba izo nyangamugayo no kwica abacitse ku icumu bamwe mu bakoze ibyaha bya jenoside bavuga ko inyigisho bahawe n'inkiko gacaca arizo zabafashijemo kwirega kwemera icyaha no gusaba imbabazi ntawangwa na bose varisiti avuga mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera biba ngombwa ko ba bantu tubakura mu nzu bari bihishemo nicyo gitera ubwo nireze nagizemo uruhare nakatiwe imyaka cumi n'itanu umbanye na bagenzi banjye neza ari uwo nakoreye icyaha ari abaturanyi be ari nanjye ubwanjye ndumva nta kibazo mfite nta kibazo dufitanye ni ukuvuga ngo igihe njye mfungurwa waramubonaga ukumva wenda ufite ikibazo muri wowe icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wiciwe n'uwiciye muri iyi nama kandi habayeho umuhango wo kumurika igitabo cyanditswe n'abapfakazi ba jenoside bashinze umuryango wa vega gahozo igitabo bise tandenu mu kinyarwanda ngo nyumva umwe mu bagize uruhare mu myandikire y'iki gitabo yabwiye ijwi rya amerika ko bashaka kubwira isi ubuzima bapfakajwe na jenoside banyuzemo ngewe ubwanjye mbona yuko tugomba kuvuga amateka yacu ntiduheranwe n'agahinda kandi turimo gukura turimo gukura tuvamo hari abandi bazaza inyuma yacu bagomba kumenya ibyabaye twakise ngo antanenu nyumva ntega amatwi wumve ibyanjye nkubwire ibyanjye nkubwire ibyo naciyemo kugira ngo mbese nawe ubwawe wumve amateka yanjye wumve ibyambayeho wumve ubuzima nanyuzemo twabiciyemo ariko turajya imbere iyi nama ibanjirije gahunda yo gutangira icyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kwibuka bizatangira tariki ya karindwi z'uku kwezi uyu muhango utegerejwemo abayobozi bazaturuka imihanda itandukanye harimo n'abakuru b'ibihugu batangiye kugera mu rwanda asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje aya makuru yo kuri uyu mugoroba dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ugaye umugeni ntabagaye umuryango mugire umugoroba mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye